turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika kw'isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu youtube instagram na x ni voa radiyo yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni ikiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
uyu muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abahinga mu by'ibidukikije bagabisha ko ikiyaga tanganyika gishobora kuduga ku rugero rutari ruherutse haraheze imyaka irenga ijana abahinga babandanya kwemeza ko hasigaye santimetero nkeya kugira ngo ikivuko ca bujumbura ahakorera igisirikare gicungera umutekano mu kiyaga tanganyika mu burundi n'ibindi bice vyinshi vyegereye ico kiyaga biterwe n'imyuzure myinshi ni mu gihe ikigo kijeje kugendereza ibirere mu burundi naco kivuga ko hitezwe imvura nyinshi muri uno mwaka muri muri isanga y'uno munsi turabigaruka ko twabatumiriye professeur bernard sindayihebura amaze imyaka afata ibipimo n'urugero vy'amazi ya tanganyika professeur sindayihebura yigisha kuri kaminuza y'uburundi ikaze professeur bernard sindayihebura kandi mwakoze kwemera ko tuyaga kuri bino vy'ikiyaga tanganyika ikaze muri muri isanga
mwakoze cyane kuba mwantumiye nta kintu ndakingutse ego imbere y'uko twinjira mu kiganiro nyezi na professeur munkundire ndabasabe ko tubanza gukubitira gato muri teritwari ya fizi iri mu ntara ya kivu y'epfo ni muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho uh, imiryango irenga amajana umunani irimwo impuzi z'abarundi ziba ahitwa kenya plage zivuga ko zihangayikishijwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga tanganyika kuko abandanya gusenyura amazu yazo n'imirima umenyeshamakuru wacu vedaste ngabo yabagendeye aha kenya plage yo muri segiteri ya tanganyika hakunze gukorerwa uburobyi ubuhinzi bw'ibigazi ndetse n'imyumbati hatuwe n'amoko y'ababembe impunzi z'abarundi ndetse n'abafureru abaturage batuye ikenya plage ndetse na marke ho muri segiteri ya tanganyika bagaragaza yuko bibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika yazamutse hafi ikirometero kimwe ibi byatangiye kugaragara mu kwezi kwa mbere gusa mu myaka itatu ishize naho tanganyika yarazamutse bamwe mu baturage bimutse aho bari batuye abandi nabo amazu yabo yuzuye amazi mu gihe abandi nabo bari kubaka utuzu two kubamo by'agateganyo ndagijimana emmanuel ni impunzi y'umurundi ituye kenya plage ari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu y'amavuko avuga yuko amasambu yabo n'amazu yabo yarengewe n'ikiyaga cya tanganyika tumaze kwimuka nk'inshuro nka zitatu twubaka amazi yagatera yaduhuga itanganyika abafise amatongo ahantu hameze nka kamutse bagatanga ahantu ho kubaka iyo bamaze gutanga ahantu abantu bahifasize mu kintu iringo cy'umwaka tanganyika kandi agatera aduga akurikira aho abantu bahawe indaro rero uko niko byifase muri kino gisagara turimo barange andre ni umubyeyi ufite abana umunani inzu yasenywe n'amazi ubu ari kubaka akazu k'ibyatsi yifashishije amashami y'ibiti bigazi n'inturusu byemeza yuko bugarijwe n'inzara kubera ikiyaga cya tanganyika cyatwaye imirima yabo iri duka ry'amazi riramaze konona ibintu byinshi rwose riramaze konona amazu amazu benshi bari- yariko yarabomagurika na- n'uwubatse n'inzu y'ibiti ubu uye usanga yaratabaguritse hejuru y'amazi ntituzi ngo ngo byifashe gute bo icyo dusaba abagira neza ni uko botugarukira ko kandi na leta ya kongo igafasha abanyagihugu baba muri aka gace ka kenya muri aka gace ka kenya kandi abantu baragowe rwose ni aba baturage barimo abanyeshuri banyura muri ayo mazi ya tanganyika bagiye ku ishuri abandi nabo barara mu mazu arimo bavuga yuko batewe impungenge ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike desire mayugi ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu y'amavuko atuye i kenya plage ubuntu bumuzoza mwumva yuko nakorera ihava idufata abana bajyama mu bizaga twese tukajyama mu bizaga ubu nta muntu yicaye ni kugiragira agasago na leta leta ntacyabivugako rero saha ikenya plage ikiyaga cya tanganyika kiri gusenya amazu gusa ahubwo n'abafite amahoteli imirima ndetse n'amazu ku nkengero zacyo muri teritware za uvira fizi karemi na moba n'abavuga yuko amazi yazamutse cyane hari ahandi naho tanganyika yuzuye ifunga ibarabara abantu bakoresha amato mu ibarabara bava uvira bajya fizi iyo umuyaga umajije kuba mwinshi muto tuhava tugira ko ibibazo ni uko hari igihe zi- tuzishyiramo zikanywa amazi hari igihe umufundi uza ukagukubitira hajya nyine ipemba ruhanga hose amazi amajije kwinjira iyo igukubitiyeho umufundi moto yawe idakomeye hari igihe ikinywa amazi aho nyine diregiti kandi umugozi niwe aca homba umwami wa gurupema y'ababungwe iri muri segiteri ya tanganyika teritwari ya fizi ituwe n'amoko y'ababembe abafurero ndetse n'impunzi z'abarundi charles simbi avuga yuko bari gushaka aho batuza iyo miryango magana inani yibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika uyu mwami avuga yuko bakomeje gusaba ubufasha muri leta no mu mashyirahamwe y'abagiraneza bwo gufasha abo baturage tanganyika yasenyeye amazu yabo abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere muri aka karere bagaragaza yuko tanganyika ishobora kuduka cyane muri uyu mwaka vedase ngabo ijwi rya amerika uvira vedasite ngabo urakoze professor bernard sindayihebura murumva uko byifashe hakurya y'uburundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo muratubwira mu kanya rero uko bimeze aho mu burundi naho ariko imbere yaho mubanze mutujane mu kiyaga tanganyika kiva hehe kikaja he kingana gute gica mu vyahe bihugu
igome mbe murakoze cyane tanganyika n'ikiyaga nziza kininiya cyane nk'uko musanzwe mubizi hanyuma kikaba icya kabiri ku isi uhereye ku kiyaga kiri mu mu gihugu cy'uburusiya cyitwa bayikari gifite imetero igihumbi kimwe n'amajana ane na mirongo igihumbi igihumbi kimwe n'amajana ane na mirongo i- n'imetero eh, eh, mirongo irindwi hanyuma rero eh, ibihugu cyane cyane bine bikurikira nibyo eh, biri iruhande ya tanganyika aho rero hariho uburundi twavuga bufite ibice bitanu ku mazi ava mu burundi hariho zambia ifite ibice bitandatu hariho igihugu cya kongo gifite ibice mirongo ine na bitandatu yego hanyuma rero hakaba na tanzania ifi- ifite ibice mirongo ine eh, na kimwe uko rero ubugene eh, amazi eh, aza muri tanganyika ibihugu avamwo n'ibyo bimeze kubabwira yego turumva uko muri repubulika ya demokarasi ya kongo vyifashe nk'uko umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika yabitucapiye mu nkuru yakoze ayo mazi yaraduze mu burundi n'ivyo murabyerekana mu vyigwa vyanyu bitandukanye yaduze ku rugero rungana gute kuva ryari ni kubera ko ubunye ariho hari impungenge gusumba izo mpungenge zitangura ryari ga profesa
yego bime cyane mumbarije ikibazo cyiza cyane reka ndabagire ku muriri kubera kuko burya tanganyika ngaha mu burundi sina n'u burundi gusa ibyo bihugu bine mpejeje kubabwira yatanguwe kuduga mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani rero tanganyika yari igeze ku rugero rw'imetero amajana ndwi na mirongo irindwi na zitanu n'ibice mirongo ibiri na zine hari mu ntango aho ni ukuvuga rero harenga ko amasantimetero mirongo ibiri n'ane gusa urumva tanganyika iri ku rugero rusanzwe iyo ari metero amajana ndwi na mirongo irindwi na zitanu aho rero hari ibihumbi bibiri na- na cumi n'umunani byarenze ko santimetero imwe cyangwa imirimetero imwe urumva duca tubona ibibazo turi ko turabona rero tanganyika rero rwagiye gusara bi- bikomeye cyane kubera kuko muri ibyo bihugu uretse kubabwira hose byagenze nyine gutyo niho yagera ku rugero rudasanzwe kuko eh, hari itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatanu yashikiriye imetero amajana mirongo ine na mirongo irindwi na zitandatu ibice mirongo itanu n'umunani ni ukuvuga imetero n'amasantimetero mirongo itanu n'umunani murumva yuko zari eh, zari nyinshi cyane kandi icyo nagomba kubamenyesha ibice mirongo icyenda na bitanu ku ijana eh, tanganyika yaba igera ku rugero eh, runiniya cyane mu kwezi kwa gatanu rero hanyuma rero eh, ejo naratinye tanganyika ngari bujumbura rwari rugeze ku metero amajana ndwi na mirongo irindwi na zitandatu eh, n'amasantimetero mirongo umunani murumva rero yuko rwari rugeze ko rwari rurenza ko eh, ku ahantu hasanzwe rwari rurengeje imetero n'amasantimetero mirongo umunani Eh, si ukuvuga ko ari ugutera ubwoba abanyabujumbura ubwabo hari hasigaye santimetero mirongo ibiri kugira ngo amazi avuye kuri poro ya bujumbura ashobore gutera eh, poro y'ubujumbura urumva rero igeze ku rugero rudasanzwe rugero rurerure cyane cyane rudasanzwe ari nacyo gituma rero ingingo iteza gufatwa kugira ngo hanyuma rero ubabare kumva urebure bu- bu- bukeya cyane murakoze cyane Murakoze.
ego Ah, mu nkundire tuje ku mirongo ya telefoni duce tugaruka tubabaza utubazo twabateguriye ariko duha akanya abanyagihugu ni nabo ahanini baba basabye ko ibiganiro nk'ibi bikorwa turahera kuri gakwavu gakwavu ikaze ku ijwi ry'amerika
uraho neza diane nini nahazwe ndaho ndashima nawe bimeze gute Eh, nanjye meze neza cyane mwari mukumbuwe Mm. natwe tuba Eh.
twabakumbuye ariko tuba tuhari
yego Eh, urihega gakwavu aha ni gakwava igisagara mu rwanda i butare ni butare havugwa make
Eh, i butare akazuba ni kenshi yego nuko rero twagutumiriye professor bernard sindayihebura kugira ngo atange umuco ku byerekeye ikiyaga tanganyika casaze kiduga yego ibyo ngira ngo mbaze porofeseri Mhm.
ese ko tanganyika ifitiye akamaro ibihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye byo muri afurika habura iki kugira ngo bakusanye inkunga cyangwa hakorwe ibikorwa bi- bikumira izo nzaduka z'amazi agenda ateza ibyago hirya no hino muri ibyo bihugu Mm, kubera iki badakora ibikorwa kuri icyo kiyaga tanganyika kirwanya isuri mhm.
dore yuko banamenye yuko vuba aha ngo hagiye kuzaza iyindi sura aho ngaho i Buju- eh, aho ku gisirikare cy'i Bujumbura iturutse muri tanganyika ni ukubera iki badakora ibikorwa birwanya iyo sura imbere yuko isuri ziba Mm. isuri ntajya ni iki ni imyuzure isuri n'imyuzure ni mu kinyarwanda mbivuze Eh, urakoze urakoze Yego.
gakwavu ngaho i butare ugira umunsi mwiza namwe mugire umunsi mwiza diane yego professor bernard sindayihebura akabazo ka eh, gakwavu i butare
neza cyane abaturage babo kuri icyo kibazo ahejeje kubaza ati mbega ibihugu eh, byegereye icyo kiyaga cya tanganyika nta bikorwa bokorwa kugira ngo iyo myuzura ntisubire kuba Eh, burya burya ntibyoroshe cyane mugabo urumva burya byarakoze kubera kuko kuva igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo ine na kabiri niho rukuga yavuka aho rero rukuga aho yava eh, harabayeho ikintu bita baraje bubatse aho bubatse iyo baraje rero yatuma rero tanganyika ikaja hasi cyangwa ije hejuru aho rero i- igiye hasi cyane ibyo byarakitse nk'ayo no mu burundi n'ahandi hose muri ibyo bihugu eh, hari mu bihumbi bibiri na gatanu aho tanganyika iri kugera ruri hasi cyane Eh, nda- ndaza kubigarukako aho rero iyo ishyize hasi cyane eh, hata haba ikibazo kubera kuko ubwato ntibushobora kuronka ubugeni buzeye aho bushobora aho bushobora kubohera rero urumva rero burya abahinga rero ibyo bakoze neza ubundi eh, no mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abahinga bene iwacu baragiye rero sinagiye kuraba kumbure yuko atakibazo kiba cyarabaye aho kuri rukuga kugira ngo amazi ntabe makeya cyangwa ntabe meza kuko urumva abaye menshi abaye menshi atera ibibazo nk'ibi- nk'i- nk'ibi nyine turiko- tu- turiko turabona abaye make naho nyine n'ubwo bwato birashobora kuronka washobora kubu- kubukorera rero urumva rero burya ibyigwa bara- barabikoze ibigo- ibikomeye cyane nagomba kumumenyesha rero uh, uyo gakwavu yuko eh, mu gifaransa babita ese naturel no kuvuga ni ibintu bisanzwe cyane byama biba Eh, nk'uko uh, hamwe hatangura mumbaza mwavuze yuko haheze imyaka ijana abahinga bavuga yuko ko ari ibintu byama bishika iyo imyaka ijana igeze mu bwacu twebwe rero ntitwarinze kurindira ijana eh, bibaye haheze imyaka mirongo itandatu ko i burundi twaheruka ibi bayeri ibyo bihugu byose mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na kane urumva rero burya abatwara ibihugu ntibasamaye na gatoya ni ibintu bisanzwe ahubwo tworaba ubwene twubana n'ibi bihe ikindi nacyo uwo mwaka abahinga nk'abo murize buni wacu baravuze yuko mwabivuze mugitangura yuko habaye hazogwa imvura nyinshi cyane baravuze kandi yuko hazoba ubushuhe cyane twe twarayibonye ngaho buzumbura mu minsi iheze kandi n'ubu bikibandanye ubu rero ibyo hanyuma abahinga bavuga yuko ibi biriko biraba biriko biraba mu isi yose ari ikintu mu gifaransa bita elinino ni ukuvuga umuyaga ushushe uvuye mu bahari hanyuma ugacuza muri ibi bihugu nyine twebwe dutuyemo ari nacyo gituma byatumye rero haba imvura nyinshi nk'akarorero mu kwezi kwa mbere haba mu burundi haraguye imvura ingana n'aba milimetero irenze ijana ni ukuvuga iyo mvura isa n'iyaguye ngaho bujumbura mu mwaka wose mu bihumbi bibiri na gatanu aho tanganyika rero yagera hasi cyane urumva rero n'ibintu bisanzwe tuteza kubimenyera tukamenya kubana nabyo ego tugarutse gato inkuru y'umwana isubira inyuma tugaruke kuri bya bigero by'amazi biri mu biyaga bitandukanye urumva uburundi bufisemo ibice bitanu muri ayo mazi ya tanganyika muri congo ho twumvise uko bimeze zambia mwatubwiye tanzania uko urugero ruduga bifise impungenge ko bishobora no gusigara kuri santimetero mirongo ibiri ikivugo kigashwagwamo n'ayo mazi izo mpungenge muri zambia muri muri zambia muri muri za tanzania naho zirahari canke n'uburundi na congo gusa ga professor
yo urumva urumva bon ubuhinga abantu bize ibintu byitwa topography ni ukuvuga ibijanye n'ubwene isi imeze barabizi cyane nk'ubu rero kw'ejo natwibukaye bujumbura yuko hari metero amajana ndwi na mirongo ibiri na zitandatu n'amasantimetero mirongo umunani ari muri zambia ari muri muri demokarasi ya congo ari muri tanzania n'ayindi wacu ni ukuvuga abari munsi y'ubwo rugero ubu bari mu mazi ni ukuvuga rero aho muheze kumbwira isizi ibyo byose bijanye hose hose nuko niko bimeze rero ahantu hose uciye uca umurongo sinzi ko nk'hariya ruguru mu mitumba ya mikobeko haba waca hariya ruguru sinzi ko muhabona uciye nk'umukobeko woca ufatanye aho hantu hose ari munsi yaho ni ukuvuga yuko muri ibyo bihugu byose bitandukanye bari mu mwuzurira rero ibibazo turabisangiye kweli
ariko hagira igihugu kiba hejuru gusoma ikindi canke byose biba biri ku rugero rumwe nk'izo santimetero mwatubwiye
ibihugu ntibiri ku rugero na gatoya n'urumo na gatoya mugabo nabo nyene usanga ku rugero ari nkaco kimwe kandi uzi iwacu ari no muri zambiya biduka kumwe nyene kuko uraje nk'ayisizi jeni neje bundi nagiye muri congo ni ikibazo kidasanzwe kure hose usanga ari uko nyene ibyo byose birajanye jewe nize jeto ya kera ivyo babisigira tukiri abana n'ibintu numva ego ca hano nko uciye imvura uti capa ahantu amazi yose muri ivyo bihugu usanga ari gucapira kubera nabikorere
araduga kubera ikamazi rero hari umuyaga mwatubwiye hari ibindi bituma ayo mazi y'ibiyaga aduga
si umuyaga kubera kuko jewe burya igituma ndabikurikirane kubera kuko nabyanditsemo aho nariko ngira ubushakashatsi muri doctora mu bihumbi bibiri na gatanu niho nari nanditse nyine kandi byanditsemo yuko nyine yuko ibi bintu mu burundi byatanguye igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na rimwe gucika igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na kane aho rero muri iyo myaka yose hari haguye imvura muri ibyo bihugu idasanzwe iri hejuru yo ku rugero rusanzwe ubu rero turiko turabona ni burundi nyene kuko ivyo biharuro vy'imvura nabisavye ngaha ivyo iwacu mugabo mu bindi bihugu so nabisavye donc naho nyene vyagenze gusa urumva rero tugarutse rero ivyo bahinga mu gifaransa bita crisantenaire ni ukuvuga ibintu vy'ibiza bigarukayo haheze imyaka myinshi ivyo ni buraya bibaho yego natwe ku isi yose niko bimeze icyiza gusa ni uko twoza turikingira tukamenya ubugene twoshobora kwikingira kugira ngo nk'ibi turiko turabona kuko ubuhare nk'ibi iwacu bujumbura bwabaye bunini cyane kubera kuko hariho n'abantu bavugereye tanganyika donc hanyuma rero icokorwa inyuma cyane cyane umwuzurira ntiwasubira kumaruka
numvise neza canke ni nabi mwambariye ko amazi aduga cyane mu kwa gatanu iminsi yose yego oya nimwumvise nabi cyane urumva hari aho tanganyika igera ku rugero hasi cyane aho rero birahinduka irashobora kuba irashobora kuba mu kwezi mu kwezi kw'icumi cyangwa mu kwezi cumi na rimwe kubera iki imanuka kubera amazi yatangana iyo urumva iyo habaye iki amazi atahinduka mu mwuka urumva rero niyo utuma imanuka rero igafite iduka ku rugero rero rero mu kwezi kwa gatanu ibice mirongo icyenda na bitanu ku ijana aho tanganyika iduka ikagera ku rugero rurengeye cyane hejuru ni kubera amazi urumva eh, aba- aba aciye aba aciye mu nzuzi hanyuma ahagaburira tanganyika urumva rero nuko nuko bimeze Eh, izo nzuzi muvuga reka dufate nka mpanda dufate nka rusizi dufate nk'andi uko tanganyika iduga ni nako nazo ziduga
Eh, iyo urumva iyo iyo iyo igeze ku rugero rwa- rwa kure cyane niko ziduga nazo nyine mugabo urumva ubu ubu- ubu ubu, eh, uravye nka nka rusizi nka rusizi munsi y'ibarabara rya ru- ry'ibarabara rigenda hariya ubuvira eh, iramaze kugera ku rugero ruri hejuru cyane urumva muri icyo gihe niba icitwa muri tanganyika yego cyane murakoze cyane twakire keni darcy keni ikaze ku ijwi ry'amerika keni uratwumva citizen wowe uratwumva
yego ndabumva Eh, neza diane kersi yagiye citizen uherereye he
ndi kigali mu rwanda ni maseri kibagabaga Mm, havugwa amakingaho mu rwanda
mu rwanda turi amahoro akavura n'akazuba byose biri kuboneka Mm, amazi mu nzuzi naho byifashe gute
bozi ni n'icyaba nta kibazo twebwe ihindagurika ry'ibihe usanga ariyo ntandaro y'ibi byose biba biri kuba binajyanye n'iyi topiki mwashyizeho uyu munsi Mm.
Ah, mbonereho no guhita mbaza ikibazo ariko ndagendera ku kibazo ngendeye ku bipimo mpuzamahanga byo kurengera ibidukikije eh, ibintu bijyanye n'amazi n'imigezi ndashaka kumubaza ku bijyanye no kuzura kwa tanganyika ese ibipimo mpuzamahanga birubahirizwa nibura ku buryo byaza n'ibishyira abantu mu kaga kuko iyo urebye wenda nk'ibishanga haba hari uburyo bigomba kubungwabungwa kugira ngo ibinyabuzima bibamo bye kwangirika ariko kuko ibishanga nabyo bibikayo amazi tukareba inzuzi cyangwa imigezi imena mu ruzi Tanganyika- mu kiyaga tanganyika nanone n'aho gihumekera za metero zaba zubahirizwa ku buryo umuntu yagira impungenge ko amazi nazamuka bitazatera ikibazo bibaye bitubahirizwa se hakorwa iki cyangwa mwumva mwabitanga iyihe ntererano yanyu muri leta kugira ngo ibyo byubahirizwe kuko usanga abantu benshi bavuga ngo ahantu ku ku nkombe z'ibiyaga hari ubucuruzi ariko ugasanga bagiye kubangamira ya mazi ugasanga nibo bayishyiriye bityo bigatuma ubuzima bw'abantu butikira bukajya mu kaga ntabwo nzi rero n'ibitiro mpuzamahanga ku bijyanye n'imigezi uburyo igomba kubungwabungwa inzuzi zimenamo uko zi- uko bi- uko bihagaze za metero mirongo itanu ziri ku mugezi kugera imusozi niba zubahirizwa cyangwa bapfa gutura mu kajagari ko babonye ku buryo hatazagira ubuzima bw'abantu batikirira amarimbi biba byagaragaye hakiri kare ariko Bityo abantu ndagukosore bazaza- gato batubwire.
ndagukosore gato kuko uvuze ngo muri leta ntari ngaha ku bwa leta ni umuhinga abikora ku ivyigwa yabikoze ku ivyigwa ni professeur kandi harafise aho bihurira n'ivyo vya mm, vy'ibidukikije kuko mu vyo yigisha muri kaminuza y'u Burundi akorana n'igisata c'ubushakashatsi reka yego yego ariko nanjye Mm.
namubwira navugaga nti niba atatanga intererano kuri leta kubera ko Ah, biba okay.
byagaragaye hakiri kare Ndatahuye.
ko icyo kibazo Mm.
kizabaho Mm. ubanze ugume ku Yego.
murongo gato kugira ngo eh, wavuze byinshi twumve ko byose utubazo twawe yadutahuye professeur mwumvise kano kabazo kavuye i kigali
twegome cyane sitize numva na- na- na- numva umwarimu namenyere kunyandika Eh, yavuze ati mbega intererano ya leta burya ni ukuri nk'uko nakubwiye nyine jewe urumva ni umushakashatsi bwa leta mugabo turi ngaha buriya dufashe leta eh, kugira ngo iminsi yose kanatsinda nabo nyine baratubaza ibibazo eh, turatanga n'intererano ku- iyo hari ibibazo ibi n'ibindi kugira ngo dushobore kubitora inyishu rero urumva rero hari amazi nk'uko nari namaze kubivuga ni ukuvuga eh, n'imvura yabaye nyinshi cyane ni ukuvuga yuko abantu bavugaye tanganyika aricyo gituma yaci- ituma idugana gatoya oya ni kubera nk'uko nabibabwiye kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ngaha mu burundi mu bihugu bine nababwiye ariyo zambia uburundi tanganyika tanzania na congo haguye imvura nyinshi uko ni ukuri abahinga nyine bari ngaha nyine turi ngaha buriya tubumvirize igome cyane ariko rero niwe itavuze n'ukuri hariho abantu bayivogereye haba- hariho abantu bayivogereye ibyo si byiza cyane natwe ntitubikenguruka kandi nibaza yuko eh, n'ingingo noneho zizofatwa no hanyuma ikindi naco mu burundi hari iteko eh, ryashinzwe ryitwa rokodoro mu gifaransa eh, ryarashinzwe mu bihumbi bibiri na eh, na cumi na kabiri aho rero eh, bashinga yuko ata muntu yovogerera tanganyika ku metero ijana na mirongo itanu ibyo rero byarakozwe ariko bwa muri demokarasi ya kongo bo bafashe metero ijana urumva uburundi bari barakoze n'ukuri mugabo rero icyatumye yuko ngaha i bujumbura abantu bavogerera rero urumva nta na hamwe nta na hamwe bijanye yuko uko kuvogerera aribyo byatumye tanganyika iduga mugabo cyane kandi igikomeye si uko tanganyika yaduze oya kandi si uko abantu bayivogereye nibaza yuko abandi nko muri parike y'igihugu nko muri horande ni igihugu cyane cyane cyagize ibibazo bisa n'ibi turiko turabona ngaha nyine baratoye inyishu zirama baragira ubuhunda bwo kubaka ubu nta kibazo bafite hariho nk'ikindi gihugu kigira kabiri cyitwa ubuyapani usanze mukizi hariho ibintu mu gigima byabaye kubera ibyo byabaye n'ubwatsi batuma bitunganya marenga hatwe rero inyuma ibi biriko biraba bituma twitunganya je nibaza yuko ariko noba namwishuye nagerageze kumwishyura mugabo byose nibaza ko nagerageje murakoze cyane kandi yamaze no kuva ku murongo wa telefone ariko ndazi ko adukurikira hariko aratwumva kuri radiyo hano hanyuma hanyuma tuze tuvugane kuko ubuhinga ubuhinga bwose ni bumwe ku isi yego nibyo twakire na norbert ku yundi murongo wa telefone norbert ikaze ku ijuru rya amerika turaho turashima uri hega norbe
ubu ndi mu rwanda ndi mu rwanda mu karere ka rurindo akabazo kawe
mbere na mbere reka nshimire ijwi rya amerika riba ryabashije kutuzanira abatumire bakadusobanurira cyangwa se tukagira ibyo twababaza nk'ibibazo se n'itanganyika ni gute ikomeje kuzura ese wenda nka leta y'uburundi se cyangwa se nk'ibihugu baba baturanye ni gute baca nk'imirwanyasuri ishobora kugabanya ayo mazi kugira ngo ikiyaga cya tanganyika wenda kibe cyareka kuzura kugira ngo hajyemo imyanda nkibaza ni se wenda nta n'indi myanda ishobora kubituruka mu mijyi itandukanye kugira ngo wenda cyangwa se niba n'ibihugu bahoreye kubomohora w'amazi nta kuntu wenda iyo myanda bayibungabunga bakayikuramo kugira ngo wenda igabanuka wenda telefone yawe iri kumvikana nabi norube uti ngo ngo umuhora
ndi kukubwira ni wenda urabona yuko wenda uwo mugezi ushobora kuba wamanukamo imyanda itandukanye ni gute wenda bafatikanya wenda nk'ibihugu begeranye uwo mugezi ushobora kuba unyuramo imyanda wenda ku buryo wenda bayikumira nyine ikaba yashyirwa ahantu hamwe kugira ngo uwo mugezi n'ibinyabuzima babibungabunge nta kuntu baba baravuganye icyo namubazaga sinzi ko ikibazo cyawe genda tumvise neza ariko ntacu reka ndamuhe akanya yishure uriko uravuga ivy'imyanda twari mu vy'ikiyaga cuzuye sinzi ko ari abo bifitaniye isano ntaco ikibazo twacanditse reka tumureke agire ico akivuze kurakoze norbe
yego namwe murakoze yego professor munkundira akabazo k'ico kugwa tuze kukashira ku mpera y'ikiganiro ariko sinzi ko ari co muvuga kuri ibyo kubera kuko ibintu nibaza ko bitajanye ikibazo cya kabiri ciwe yego reka tukabikerera ko kabazo k'ico korwa araza turaza kugaruka ko mu nyuma ariko mu kibazo ciwe mvyariremwo ikindi hari ukuntu ayo mazi bashobora kuya kuyakogota kuyakwega bakayashira ahandi kugira ngo canke ntibikore
urumva nijya ariko aravuga ntunze urumva rero burya akarorero nka kabuhinga burya amazi ndabaye nk'iyo bariko barubaka amazi ajya ubwende turonka amatara aciye cyane cyane mu ngomero niyo ndibaza yuko uyoshobora kunyumva neza yego ni ukuvuga burya ni ukuvuga yuko amazi baragira urugomero urwo rugomero rero batabarufatanya n'ikintu bita condite ni ukuvuga itiyo baca bashyira ngaho nyine hanyuma kugira ngo izane amazi mu matiribine hanyuma itange umuyaga nkuba imbere rero yuko ayo mazi imbere rero yuko ayo mazi aca muri iyo tiyo ariyo atuma turonka umuyaga nkuba akagerageza kugenda amazi adahinduka ari yayandi nyine kuko iyo abaye makeya amatara aboneka iyo abaye menshi ashobora no gutayita rero mu gifaransa rero ikintu gisa rero conduite force ayo mazi rero arenze ko araca aho handi ari nacyo gituma rero muri rukuga ibyo bintu ibyo bikorwa bari barabikoze ari n'icokogwa rero n'ibyaba ari ibyo rero abahinga bogenda bakaraba yuko atari ibyo ubu hatabaye ko amazi arenze mugabo nibaza ko atari ibyo na gatoya kubera kuko kuva igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na rimwe gushika igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na kane kuko wumva byari byarabaye hanyuma rero n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hariya abahinga b'abarundi baragiye bavuze ko atanu kimwe babonye urumva rero nibaza yuko nta bundi buhinga gushika ubu noba narasomye ahantu hose bashora ayo mazi reka amazi ya tanganyika reka tanganyika ni ikintu kininiya cyane ayo mazi ntiwoyanywa ntiwogira iki ni menshi cyane ni menshi cyane cyane urumva ntibishoboka pe murakoze cyane kuduha umuco twakira na jean bosco bosco ikaze ku ijwi rya amerika n'umwe muri sanga reka nkuze ndamubwiye n'ayo mazi ugena angana ni ego ukuvuga rero angana urumva a- angana eh, angana ni eh, eh, mbega basi mu gisanga Eh, ni- ni- eh, ni- eh, n'ibirometero kare mirongo itatu na bine ibihumbi mirongo itatu na- na kane erega iruta nk'uburundi urundi ruta- ruta nk'uburundi urumva amazi arimo ni menshi cyane ni menshi cyane oya ni menshi ni ibyo ibyo ayo- ibyo bipimo ni byinshi cyane ego
ugomba kuyakwega ntibishoboka kandi urumva kubona babwira yuko urumva uyakweze cyane akaja hasi haca haza ibibazo urumva agiye hejuru nawe nyine atera ibibazo urumva rero abahinga burya bariho ku isi kandi noneho nibaza yuko nabo nyine eh, bagiye kubira hariya ku rukuta kugira ngo ayo mazi eh, ntagire ibyo yonona Mhm. murakoze profesor twakire jean bosco jean bosco ikaze ku ijwi rya amerika
ego murakoze Mm, uherere hega jambo
yewe ndi umurundi ariko ndaha muri mozambique ndi ku kazi Mm, uri muri mozambique ku kazi havugwa amakinga muri mozambique
ni amahoro kweri n'amahoro ndi muri muri shimoyo Mhm.
Yego.
Yego, urakoze kuza mu kiganiro cacu turazi ko muri benshi abarundi bariko baradukurikirana irya nino ku isi tunasaba imbabazi abaturungikiye nimero do telefone bari mu burundi ntidushobore kuba turiko turabahamagara muhinga bw'ivyuma bariko baragerageza ariko amatelefone yo mu burundi ntariko biroroha ko tubaronka muga turabandanya tugerageza Mm.
kugira ngo nabo bagire ico bavuze akabazo kawe rero jean bosco
Ah, je akabazo kanje mfise nasomye ku nkuru kuri facebook ko amazi ashobora kuduga kurenga uko yahora aduga kuvuga bishobora kurenga mu yindi myaka nko muri bibiri na cumi n'icenda bibiri na cumi n'umunani bibiri na mirongo ibiri amazi yaraduze amazu arasiduka menshi Mm.
niyo mu gihe yoduga gusumba uko yari yaraduze abantu benshi ni guca bimuka nk'ababa hepfo y'ibarabara impande ya tanganyika kubera aduze gusumba uko yari yaraduze muri iyo myaka iheze ndumva ko ari ikibazo
Mhm, reka tureke professeur bernard sindayihebura akwishuye niwe mutumire wacu uno munsi ugira umunsi mwiza muri mozambique
okay ego professeur akabazo kavuye muri mozambique nako
mbere jean bosco ati ati amazi yarageze ku ntuze ku rugero rudasanzwe egome cyane iyo atagera ku rugero rusanzwe sinari ku kuvuza induru ngasemerera kuko urumva eh, ni umwaka cyane yageze ku rugero rudasanzwe mugabo rero donc yatanguye ku- kugera ku rugero rudasanzwe kuva ku bihumbi bibiri na cumi mu bihumbi ibihumbi- ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urumva rero urumva eh, urumva ayo mazi ntiyigeze asubira inyuma gatoya nk'ayo bujumbura amasaje inzu amahoteli urumva byagiye bijya bi- bi- bijya mu mazi Us- ku- kuva muri icyo gihe eh, byaragabanuka muci eko mugabo bigahita bisubira imvura iguye bigasubira bikaduga urumva byari byageze ku rugero rudasanzwe cyane mu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bica bisa- bi- bi- birasara bimwe bi- biba- bigera ku rugero rudasanzwe uwo mwaka nyine turimo uwo mwaka rero niho ntaruro nari naharuye rero uzogera ku rugero rudasanzwe kandi ru- rukagera ku rugero twari twashyize ko igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itanu Mhm, mhm. mbe muvuga gupima mupima gute hari akuma mukoresha mutereramwo kakagaruka k'abahamadoni bigenda gute ngo mupime ni irate eh, ca gipimo bavuga dusigure gati ngene mupima
cyane mwakoze cyane kubera kuko hajya ku kiyaga tanganyika urumva abahingi hari ikintu gi- gishize ngaho cyerekana rero eh, ku- cyerekana izo metero izo metero yego cyane kandi urumva uri muri tanzania uri muri congo eh, nababwiye yuko nk'uko nari nababwiye nyine yuko ejo yari ku rugero rw'imetero amajana mirongo ine n'itandatu eh, ni- n'amatanu metero mirongo umunani abari munsi yaho baba bari mu mazi rero urumva rero ruca rukwira ibyo bihugu byose kwera ruri ibipimo i- ibipimo Ibimenyetso byanyu kiri ngaho.
sinzi sinzi ubuzima bw'ikiyaga ingene bimeze eh, mugabo mwebwe ko mubikurikirana ngira murabizi ngira nabwo bugira ubuzima buk- kikavyuka kikaryama umwanya mwiza wo gupima ni gute ni mu gitondo ni mw'ijoro ni saa sita mupima igihe carico cose kugira ngo mushobore kuronka ibiharuro biba bikwiye
emwe muvuze neza cyane ikibazo cyiza cyane urumva ikiyaga turakimenyera ni nk'umwana yego cyane urumva rero hari aho hagera ha- haza hari aho haza hari umukuba cyane hakaza haro hanywera kirazira gupima Nu- nu- ugenda gupima cyane cyane iyo tanganyika eh, donko ru- ru- mu gifaransa ruri karame ata eh, ru- ata- ata- ata- ata- ata mipfundo iriho urumva rero cyane cyane ni amabimba imbere ya saa sita imbere ya saa sita cyane cyane saa yine niyo masaha meza eh, yo gupima saa yine imbere ya saa imbere ya saa yine yego muga hari aho bihinduka biva no ku bihe nyine muga cyane cyane imbere ya saa yine niho ibipimo usanga ari byiza cyane murakoze cyane rwose twakenda nitanga simo nitanga ikaze ku ijwi rya amerika
Yego murakoze uherereye he ganita
hano mu rwanda mu majyepfo mu karere ka kamonyi kamonyi havugwa make
ni izuba Izuba ryinshi.
rimeze nabi muri iyi minsi ntabwo imvura iheruka Nge- n- no mu rundi narumvise ko eh, ngo risigaye riri ri- rimena mm, imbwa agahanga nk'uko bavuga mu migani y'ikirundi Oya. Eh, rimeze rimeze nabi byo ni ukuza muritwaza Rimeze amazi nabi rwose, yo byabaye kunywa byinshi.
kuko urazi ko izuba iyo ribaye ryinshi hari byinshi bi- umubiri udusaba nuko rero Eh, akabazo none niko bigenda ni uku- ni ukunywa amazi menshi Mm, akabazo kawe kwa professeur bernard sindayihebura twagutumiriye uno munsi muri muri isanga
Eh, na- nagira ngo mu- mubaze se kuriya kuntu kiriya kiyaga cya Lake Tanganyika gi- gite- gi- uburyo kimezemo u- urebye nko ku gice cy'uburundi no ku gice cya cya cya- cya zambia ni zambia hariya hasi
ego ego mbwire ni- niho- u- u- unkurikize njye uko mbibona nka- hariya ni- ni- ubona ari nkaho hasa ni ni- ni nkaho ariho ku ku marembo y'amazi no hepfo yaho hose ukabona ni ku marembo ese a- a- ariya mazi u- ubundi yakaba agira ikibazo cyane ari nko muri congo kuko mbona ariho ha- ariho hari menshi ni ni iki ni- niho amanukira cyangwa nu- nuko nuko ariho ni- ni- niho ku marembo yayo n'ubundi
kareka kuko mba mbona igice kinini cyakabaye kigira ikibazo ni muri congo
Yo- reka twishure nimba ari byo canke atari byo urakoze eh, nitanga yego professeur arakoze cyane burya mu kirundi hariho ibintu cyane cyane usanga bigoye kwishyura ariko ntibigoye Eh, hariho rero eh, ukugene ibicapo ngaha ku isi ducapa hajya no mu ruzi nyine hajya naho nyine haraduka hakongera hakamanuka yego ugiye kuraba kandi muri tanganyika n'aya makarita amakarita ariho yerekana ukugene ha- eh, hamanuka hariya rero muri zambia rumva haramanuka uko n'ukuri nyine uko n'ukuri mugabo rero iyo nayo n'iwacu ari hejuru hitwa ko ari hejuru eh, tanganyika yaduze naho nyine iraduga mugabo urumva ntiduga ku rugero rumwe yego cyane yego hamanuka no mu gifaransa bayita amakuru batimetrike mu gifaransa niko bayita bibaho rero yego murakoze ra- ya tomoke wahari muri mu karere ka kamonyi ernesto ikaze nawe
yego uherereye he ga ernesto
ah, je ndi ngaha mu bukeye uri mu bukeye ndahabona muri mu ntara ya muramvya
yego ahahoze abami ba kera
yego Mm. akabazo kawe rero ernesto amatelefone ya alliance mu burundi ariko urumva turakuronse duhi- turahishije neza
eh, Mm, akabazo
ah, jewe hariho ibintu nari naravye muravuga yuko eh, ntuze ikiyaga kizoduga cyane eh, ku mametero menshi cyane Mm. santimetero Ati- eh, amakirometero
oya Ibi- bi- bimeze neza dusigurire ukuntu bimeze Mm.
eh, Mm.
aho bizogarukira Mhm.
nk'abahinga nyene
Mm. hariho ivyo professeur yasiguye gume ku murongo ndamusaba imbabazi mu burundi hariho igice k'in- byaba byiza cyane nareke ndamusigurire ego mumusigurire professeur muzaba mukoze aca aguma ku murongo kubera ko bukeye Ego.
ntibadufata Ego.
neza kuri- kuri shotwave ego
Eh, nagerageze ntuze yakurikire byo ari byiza cyane Mhm.
Eh, urumva ndamukengurukiye cyane Ernest eh, ava mu bukeyi urumva rero kuva mu kwezi kwa mbere kuva mu kwezi kwa mbere itariki cumi n'umunani gushika gushika umunsi wa mungu itariki mirongo ibiri mirongo ibiri na kane z'ukwezi kwa gatatu urumva tanganyika gwaduza amasantimetero eh, mirongo ine na- mirongo ine na zimwe amasantimetero siriyo metero ntavuga ibirometero ni amasantimetero mugabo urumva ayo masantimetero ni menshi cyane ayo masantimetero eh, amasantimetero ni menshi cyane ariko eh, urumva rero kuva eh, ariko rero kuva kuva aho tanganyika itari ifite ibibazo yari ku ku rugero rw'imetero amajana na mirongo irindwi na zitanu urumva gushika rero ejo hahise harenga ko imetero n'amasantimetero mirongo umunani urumva ko hari ko hari umwa- umuntu mugufiya cyane atamigwa arabyumva ni ukuvuga rero yuko ari ibibazo iyo harenze ko ni santimetero imwe urumva urumva ni ikibazo rero mpereye rero ku bibazo nk'ibyo eh, ijebu eh, yari yaduhaye bavu- bari bavuze yuko inyuma y'amata cumi n'icyenda hazogwa imvura nyinshi cyane nari naruye rero yuko tanganyika izogera ku metero amajana indwi na mirongo irindwi n'indwi n'amasantimetero cumi na zibiri Eh, hariho n'abari babesha urabona kuri interinete abantu bavuze ngo izogera ku metero amajana indwi na mirongo irindwi n'indwi n'amasantimetero mirongo ibiri na zibiri sinzi iyo babikura wumva hariho numbaze ego ariko rero ibyo rero ubuhereye ku biharuro ise nagiye nza ndaharura mu myaka mu myaka yahise Eh, nka- nka- nka- nk'abahinga eh, mu kuraba igurana ry'abantu babyita projection urashobora gufata ibiharuro bya kera ugaca ukoresha ako mugabo rero niyo imvura iguye iyo bisa nk'iya- iyaguye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe urumva iguye ikarenza ko urumva harashobora no kurenga urumva rero byose birashika rero nuko sinzi ko noba nagerageje kumwisura ego yatomoke Eh, emi- ego enesito Mm.
ugira umunsi mwiza ngaho mu bukeye
yego yego murakoze kudusigura ibintu nk'ibyo Mm. ugira umunsi Yego, mwiza rero muzoze mura- yego murakoze cyane ego twakire na jean marie ku yundi murongo wa telefone jean marie ikaze ku ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane uherere hega jean
mu burundi Mhm, amagana he
peresidema bujumbura Mm, bujumbura amatelefone arakunze ni sawa akabazo kawe rero kwa professeur bernard sindayihebura
akabazo k'iwanjye kavuga uku mu bisanzwe twagomba kumenya impamvu uruzi rwa tanganyika ruduga kubera nk'ubu unye ruriko ruraduga biboneka nayo yuko umenga si mu gihe cy'imvura nyinshi ese amazi aduga kubera imvura canke aduga kubera ibindi bintu kumbure umuntu atazi
n'ubu ubu- hama Mhm. Uti
akandi hama.
kabazo kagira kabiri yego
nimba ah, amazi ya tanganyika aduga kubera imvura nyinshi twokora iki nimba aduga kubera ibindi bintu umuntu atazi ese hoho twokora iki ni ivyo bibazo vyanjye murakoze akabazo k'icokogwa nari nasabye professeur yuko tuza kukishura inyuma nyuma mugabo n'ubu ndamusaba imbabazi ah, arakubwira amajambo make kuko ico kibazo c'ibiterwa navyo yari yamaze kucishura mugabo kuri atuzi ikibazo c'amate- c'amatelefone twari dufise nuko mutariko murashobora kutwumva neza reka ndamusabe akwishure muri make kugira ngo nturarane inyota kandi twari twarose amahirwe yo kuronka udusigurira sivyo murakoze cyane Yego, Egome cyane arakoze za- ara- egome cyane nanyibizi nawe nyine urumva arakoze cyane jean marie ari ngaho i bujumbura ati mbega impamvu cyane mu kuduga ati karatambura ikiragwa ati bivuye hehe wi nibyo cyane kubera ko ijebu yarampaye n'ibiharuro imvura yaguye mu kwa gata- mu kwa kabiri kandi yaguye mu kwa gatatu haguye imvura ca- nkeya cyane nababwiye yuko burya imvura imvura igwa ntuze ituma tanganyika iduga yo mu burundi ibice ndwi gusa Eh, muri byose zambia bitandatu ndabisubiyemo hanyuma igihugu cya kongo mirongo ine na bitandatu hanyuma mirongo ine na- na kimwe muri uze muri eh, muri muri muri- muri tanzania urumva rero iyo imvura nyinshi iguye ivuye muri ibyo bihugu irashobora gutuma rero eh, tanganyika rero dom tanganyika rero bu- buduga yarambajije ikibazo ati mbega ibyo kugwa turabivuga hanyuma ati mbega imvura ari nyinshi wokoguki none ngamubwiye ko ata- nta muntu yobuze imvura nyinshi y'ukwigo ya oya, ntibishobora kuyihagarika na gatoya ahubwo uwitegura mbega hoko guti ha- haguye imvura nyinshi nibaza ko aribyo bibazo muza kumbaza hanyuma kumbure nkagaragaza kwishura ego muraza ku tura- turashaka ko tuza gufundikirira kuri ico kibazo ci c'icokogwa Ah, ego turiko turasozera kino kiganiro jean marie ugira umunsi mwiza ngaho mu gisagara ca bujumbura Mhm. hanyuma rero eh, mwishura ibibazo vy'umurwi wa mbere twafashe imbere hari akantu bavuze ati kuvogera baravogereye tanganyika ikiyaga kiravogerwa ni igihugu kivo- bivogerwa gute
Mhm. no ego ego urumva ati mbega uti mbega kubogera kibogera gute urumva hari imetero mu burundi nababwiye yuko hari imetero amajana atanu bashinze ibyo rero byabaye kuva ibihumbi bibiri na cumi na kabiri umwaka uwo mwaka nyine ego urumva rero aha usanga hariho abantu kumbure niyo abantu bariko barababwira ati eh ega buya tangana ikizoduka akavuga ati abona abahinga rimwe rimwe ati n'abangushi barabesha urumva rero burya abandi bose ari abatwara ibihugu ari abahinga batandukanye bose bakora kumwe hanyuma bagafasha kugira ngo batange rero batange rero icyiyumviro kirama urumva rero ngaho bujumbura kuva ibihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na kane aho yaduga burya usanga bivuze kuri iruhande ya tanganyika abantu baba bari bakeya cyane nicyo gituma ibintu byononekaye byabaye bike cyane ubu rero nko mu gatumba mu gatumba burya henshi urabye ubwene hari hameze kuva kera hari ahantu batubaka mugabo rero bashobora kubaka urumva kubera kuko batafashe ibyo biharuro bya kera igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na kane abahinga mu isi bose barakubatse mbega aho hantu kugira ngo imbere y'uko wubaka aha n'ahandi mbega aha hantu harigeze kuba umwuzurira abahinga niko iminsi yose bama bakubaza muri icyo gihe rero hageze ku rugero rungana hehe hanyuma rero ibyo bikaba bifasha kugira ngo bitunganye imyaka izoza ntibasubire kugira ibibazo abandi ariko bakora rero twebwe rero ntiturabe rero ibyo twatakaje na gatoya ahubwo turaye ibyo dushigaje kandi noneho kanatsinda dufite byinshi cyane ibyo rero bizoca bidutuma kugira ngo tuzo kwitunganya mu myaka izokurikira n'ahari kuvogerwa ko byarabaye
nashaka kumva kuvogerwa gute no kuzana ya macupa bagatereramwo no kugira iki nashaka kumva ku kuvogerwa ingene biba byifashe ikiyaga kivogerewe urumva kuvogerwa nibaza yuko yagombye kuvuga kubaka mu kajagari kubaka nk'ahantu hatategereza kubaka nibaza yuko ariko nabyumvise murakoze cyane twakire kadafi ku yundi murongo wa telefone kadafi kaze ku ijwi ry'amerika kadafi uratwumva
yego ndabumva cyane uherereye kadafi
ndi muri kenya kenya nayirobi canke kure ya nayirobi ndi muri turukana wesitani kure ya nayirobi turukana wesitego akabazo kawe kwa professeur bernard rero
akabazo mfise no nobaza nti leta be n'abahinga ni iki bategekanije mu gihe amazi yotera kubera bamaze kuvuga ko azo kwiyongera ibyo nibyo barabibona azo kwiyongera nibyo leta yiteguye gute mu kurwana no kurokora ubuzima bw'abantu mu gihe iryo sanganya riba rishyitse ikiriya cyo ntushyikiriza ntibavuga ngo abanyagihugu baravogereye ngo abanyagihugu barasuzugura nubwo ntabyo ntabyo yavuze ntabyo ntabyo yavuze ntabyo yavuze ibyo ntabyo yavuze ntibafata ku banyagihugu bato bato kubera turabizi mu burundi benshi nta mashuri menshi bize n'abize menshi usanga bata ibintu by'amazi ko batamenyereye nyine haciye imyaka ijana leta usanga atakuntu yagerageho ko zirabera nk'amavidewo cyangwa ibiha amakuru nyine kera byigeze kuba bimeze twafata hari ibihugu birimo amazi menshi ndetse asumba na tanganyika leta usanga hariho nk'abasirikare bagejeje gukora ibyo bintu hariho umuguru w'igisirikare ugejeje gukora abantu mu gihe kuba habaye imyuzure kubera ubuzima bw'abantu ni ikintu gikomeye kandi uno muntu umwe atakaje ubuzima n'uruhombo ku gihugu urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri kenya kadafi
yego murakoze abakoze cyane abakoze cyane abakoze cyane kadafi kandi atomboye ahubwo muze muce mumpa na telefoni yiwe kumbure adaca ndondera vyomfasha aho nandika ico gitabo hari mu bihumbi bibiri na kabiri nari navuze yuko muri ico gihe aho tanganyika yaduga lake kivu tirikana na victoria byari na frere congo byari byaduze nk'uko nyene ico maze kumenya coco nuko frere congo nyene yadubuze nagomba rero saa sita bitubwiye hano ngaha nyene ubugene bimeze ngahe tirikana nyene urumva ibiriko biraba ngaha mu burundi biriko biba n'ahandi kuko rero ego cyane mu isi yose hanyuma ikibazo ca mbere yavuze avuze ati mbega ati abahinga na leta bariko bitegura gute kugira ngo barokore abenegihugu cyangwa abanyagihugu yakoze cyane kuri iyo ntererano yaravuze yaravuze cyane ego ahangaha mu burundi abatwara baramaze kuraba ibyo bita nita le partenaire au développement hari ibikorwa bariko barakora ngaha kuri tanganyika kugira ngo byihuta cyane ibyo baramaze kubikora rero hanyuma rero tumaze kubatera akamu hanyuma rero hariho ikintu bita plate forme pour la prevention des excès de stock ni ukuvuga abatabazi nawe nyine ibyo bintu iyo segitire mu burundi ngaho iriho hariho na kuwa ruje kuwa ruje ngaha mu burundi ifasha ibintu bitandukanye cyane niyo rero yama yigisha abantu ukugene iyo habaye umwuzurira icokogwa kandi rero kuwa ruje rero ngaha mu burundi iri mu mitumba yose aha rero bari ku kivi nta kibazo areme na leta iri hejuru ikindi yari ko aravuga rero avuze yuko bavogereye no kuri sinavuze ko navogereye na gatoya oya mugabo rero hari aho byabaye mugabo rero ega burya abo bavogereye si bakoze amakosa ni abantu batanze ayo mapariseri aho ngaho kuko ababayeho nko mu gasumba hari umuntu agiye kuraba ambwiye ati natewe n'amazi ati kuva imyaka mirongo itandatu iba twebwe ntitwari twigeze tubibona rero bari babizi abari babizi rero nibo bari bateka bakuze bategereza kubabwira hanyuma abantu ntibahubake
mbega porofesiyo nko tuvuze nka gatumba hari ahantu harakunze kuvugwa imyuzure myinshi ariko iyo bagiye kuhubaka iyo myuzure umuntu arashobora kubona ko izuba mu myaka mirongo itanu abahinga murabibona ati ahantu nyamara ingene ndahabona mu myaka itanu ntuhirahire ngo hashire ibuye hazo murabibona hakiri kare imbere ko abanyagihugu bahaba ibizoba muri mirongo itanu canke mugarukiriza hagufi na hagufi
burya ibintu bibiza cyane cyane abahinga babitanguwe n'ibintu twatanguwe vuba cyane na jewe na jewe imbere y'ibihumbi bibiri ntabyo nari nzi na gatoya naciye ndabyandikamo ubwo rero abahinga batandukanye baramaze kubivuga abandi rero iburaya barafite igiharuro kuva kera kuva kuva ibinzana n'ibinzana rero cyane mugabo twebwe rero dufite ibiharuro biva nk'aho igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na kane mugabo jewe mva igihumbi kimwe n'amajana igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icyenda n'indwi aho wita sanareyi yazanwe muri iki gihugu aho tanganyika yagera tanganyika rwarigeze no kuduga bujya igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itatu n'indwi na mirongo itatu n'umunani naho nyine byari byarigeze kuva naho ntayo nabibabwiye ibyo rero nari byari nabyanditse no mu gitabo cy'iwanze rero ibyo bintu byarabaye ibyo rero bibaye ni twebwe twita ko turi bahinga twamaze kubyerekana hanyuma leta itegereza kubikorera ko kugira ngo bitume rero abantu ntuze ububabare bube butoya cyane ibiba rero muri tanganyika bica bigenda gute hariyo amafi hakabayo ingona hakabayo hajya ibindi bibayo ni nk'ibiki hariho na bya byatsi bindi bikuramo bavuga ko bishobora gufasha mu gukingira ibidukikije iyo ayo mazi aduze kuri urwo rugero mwadusobanuriye ko kuva tugitangura kino kiganiro vyo bimererwa gute birarengerwa biraryoherwa kuko byagenewe kuba mu mazi canke birabangamirwa kuko amazi abaye bibanye vyinshi
jewe reka munkundire n'ukuri cyane kuko urumva jewe nk'uko mu gifaransa mu kirundi batwita abapimapima abapimapima mu gifaransa babita abatopografe geometre urumva rero nibyo nize ibidukikije nibyo nabize mugabo sindi umuhinga cyane cyane cyane mu kuraba iby'ibikoko ariko rero genda amaze gutembera mu bwato hanyuma abahinga twari twajanye twarabonye yuko kubatanganika iduze ibiboko ibiboko ibiboko ibiboko ahantu hariya ntuze ngaha ngaha mu kinindo hariho ahantu byaciye biza ari byinshi cyane urumva bimerewe neza kweri cyane isanganirika yatuze kweri usanga ari byinshi cyane ego aho rero twe twarayibonye aho bijyana byandira mugabo ibindi vrema sinokwemera kwegeka ntabizi na gatoya mugabo ikindi nacyo nabonye kandi nabibwiwe n'abo muri marine barambwira ati hariho ibintu bitandukanye cyane bwabone hariho ibyatsi biva hariya bivuye hariya ruguru bikaza ari byinshi cyane ati ibi rero ibi twabibonye kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe aho tanganyika yigeze ku rugero runini cyane ibyo rero bizanwa n'umupfunda umupfunda kuko ubu irafise inguvu idasanzwe kubera tanganyika igeze hejuru hari aho izana igaterura nk'ikintu gifise nk'amatoni icumi yego ukayitera hasi kweri kubera kiba gifise inguvu kiba gifise inguvu ngira ngo kubera ivyo bizi biba birimo kandi tuna
kubera haragera igihe hakaza umuyaga mwinshi cyane ugasanga rero kubera igeze hejuru rero bigaca bizirana n'ibyo byatsi
ego tunatumira abariko baratwumva ku iradiyo ku ijwi rya amerika kuja kuraba videwo iri kuri facebook yacu vowa radiyo yacu aho muza kubona urwo ruzi uko rumeze tunashimira profeso yaduhaye ico kiganiro kugira ngo abidusigurire ari indani muri tanganyika abitwereka hanyuma rero muti uh, amasantimetero mirongo ibiri asigaye kugira ngo ibipimo bice birenga polo nayo ikivuko ca bujumbura kishwagwemwo n'ayo mazi muraba ibyo bishobora kuba mu gihe kingana gute
je urumva sinshobora kubivuga cyane mugabo urumva mpereye hari aho urumva afite ibiharuro hari aho mpereye ku biharuro by'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe itanganika cyane kwaduka mu kwezi kwa gatatu ukwezi kwa gatatu kwaheze mugabo kwaduka cyane mu kwezi kwa kane kwaduka cyane mu kwezi kwa kane turabye duhereye nk'akarorero imbere yanjye reka bisome urumva kuva itariki mirongo ibiri na zitatu ukwezi kwa gatatu mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe kugeza itariki mirongo itatu n'imwe z'uko kwezi nyine urumva rero hari hari mu mezi hari ntuze hari mu minsi icyenda twaduze amasantimetero ane ni ukuvuga rero amamilimetero ane n'ibice bine ku munsi akandi karoro keza ubundi akaroro keza ubundi kuva itariki y'ukwa mbere itariki imwe y'ukwa mbere ukwezi kwa gatatu gushika itariki cumi y'ukwezi kwa gatatu urumva hari mu minsi hari mu minsi icyenda urumva tanganyika rwaduze amasantimetero amasantimetero umunani kandi kandi rero naho nyine kubera imvura yari yabaye ngiraho kumbure nkeya cyane hari n'umuntu yari yigeze kuyimbaza kuva itariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa gatatu umwaka nyine no kuwa gatandatu itariki cumi na zitandatu waramanutse amasantimetero abiri ariko ntibyaburije yuko rwasubiye kuduga rwasubiye kuduga ejo bundi aha rero ibyo twumva bizova ku mvura iguye hanyuma rero natwe nyine mugabo atari kubeshya no kubura amasantimetero mirongo ibiri asigaye ni make cyane ni make cyane ni make cyane kuko murumva mu minsi mu minsi navuze yuko tanganika mu bice mirongo icyenda na bitanu ku ijana tanganika rugera ku rugero rurerure mu kwezi kwa gatanu urumva rero mu minsi icyenda rwaduze amasantimetero mirongo umunani shamuharura mwebwe nyine urumva rero ahashobora gushikirwa rero urumva rero nibaza yuko noneho cyane cyane mugabo noneho ababijejwe nari nayivuze abatwara ngaha nyine ibigo kuko bariko bariko batanga kubikora nk'uko mvuze nabitohoje kandi babimbiye kandi nanjye ndabakengurukiye gose yego none ga professeur bernard sindayihebura ka kabazo ca gihe nari nakabikiye kirageze hakorwa iki ku mpande zose kugira ngo ntihagire ibizokononekara n'ivyononekara naho bagerageze ntibigire ingaruka ishobora kuba ndende hokorwa iki ku mpande zose z'abahinga z'abatwara igihugu z'abegereye tanganyika abahaba abahakorera imirimo itandukanye
murakoze cyane kuri icyo kibazo urumva rero burya ahandi cyane cyane mwe muri ibyo bihugu by'iyo iwanyu urumva uhereye ku mahinga ugahera abantu bajyanye n'ibyo kuraba ibiza urumva n'abapolisi ngaha mu burundi ugahera na kuba ruje abatabara imbabare ugahera cyane cyane namwe ku bajournaliste rero twe dutegereza gukora gukorera n'abatwara igihugu abo bose rero dutegereza gukora hamwe kugira ngo turabe icyo kugwa ubu rero aho tugeze muri iki gihe tugeze mu gifaransa tugeze mu kirere urugendo bivuga esheri yitwa ruje urumva rero mumaze kubona yuko tanganika imaze kwinjira muri polo ya bujumbura akaba rero amahangare amaze kumererwa nabi urumva rero ni ruje hano hasigaye nk'aya masantimetero mirongo ibiri urumva rero ntimeze neza rero aho rero mugabo nabibabwiye nabibwiye vrema n'ukuri ndashimira cyane ndashimira cyane leta kuko ari utwara igisagara cya bujumbura ari abantu batandukanye aho bose ubu bari ku kibi hanyuma rero hariho abajejwe rero cyane cyane ubugene abantu botegereza kwitegura imbere y'uko muzuriya uzoba ubu noneho abantu baramaze kubimenya nk'ahantu barabwira ati twebwe turi ahantu hari umwuzurira hanyuma rero bakabwira ati mbe nk'ibi hari ndabahatanga abandi baranyasa mbega ahantu hazoshobora kugira umwuzure niwaba n'uyubu ibyo biharuro namaze kubibaharera aho rero bakaba bavuga ati oke twebwe rero turi ahantu habi muri icyo gihe rero turitegura hanyuma tukaba turarondera aho tuba rero ari leta rero ikirondera cyane cyane mbega ikirondera mbega abo bantu bangana gute wumva nk'ayo bujumbura ni amaprovensi anakurikira urumva n'ibujumbura hariya mu gatumba ibujumbura meri ni rumonge n'amakamba aho hose bategereza guca barondera ati mbega abantu bashobora kuzokwimurwa ni bangahe rero bagahita barondera abagira neza abagira neza bashobora kubafasha ari amahema ari ibifungurwa ari nk'amashuri muri iki gihe kubera abanyeshuri bakiri mu mashuri bakavuga ati mbega amashuri azoyimurira ko ni ayahe ariho cyane cyane nk'ibintu biba byihuta bakavuga ati mbo mbega mwebwe ari nko nka polo ya bujumbura ibikorwa byaramaze gutangura ndabashimira murakoze cyane hari nka sato do pompaje itanga mu bice mirongo umunani na bibiri ku ijana kugira ngo ntitubure amazi murakoze cyane murakoze cyane kubitanga urumva rero abantu bose barabategerezwa bagafata abahinga babo ba enjeniyeri bagasirwe ubu rero tanganyika turageza kuyiraba si umuntu arawumwana murakoze profese murakoze cyane akanya karatujyane tubashimire professor bernard sindayihebura umuhinga mukaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi ejo nitwongera kudodora muzo twitabe kugira ngo muduhe umuco ku bitandukanye kuri tanganyika ego kuri mikoro yari diane ni nahazoye bakoze abo twabanye mu buhinga bw'ibyuma na diataha na enjeniyeri bari kumwe